muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba abacuruzi b'inka ifizi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo barashinja ingabo za leta ko banyaga inka izo nka zaranyazwe turataka ziragenda abasirikare ntibazikurikira ngo bazigarure kugeza n'ubugingo n'ubu aho zari zirirwa ko zirarirwa imbere y'abasirikare gutya bahaye bazibona uwo ni umwe mu bacuruzi b'inka mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo iyo nkuru n'izindi zirimo ubucuruzi hagati ya goma na rubavu ni mu kanya mugume ku maradiyani amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri kongo aho kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru aborozi n'abacuruzi b'inka bakorera muri teritwari ya fizi mu ntara kivu y'epfo bavuga ko abantu bakekwa kuba abasirikare ba leta ya kongo fardc babambuye inka ijana n'enye bari bajyanye mu isoko mu ntara y'amanyema ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uriwuvira bamwe muri abo bacuruzi banyazwe inka zabo baje gutangira ikirego ku buyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera mu mujyi wa Uvira babwijwe rya Amerika kuri uyu wa gatandatu ko zimwe muri izi nka bari bashoreye bajyanye mu masoko y'isalamabira n'i Bujimayi zanyazwe n'abasirikare bakorera muri bato ya kabiri iri muri rejima y'ibihumbi bibiri n'ijana na kane ikorera wamaze Elias Murama n'umwe muri abo bacuruzi bari bajyanye inka Bujimayi twari abantu cumi na batatu ikundi nini y'abacuruzi tuvuye Minembwe twerekeje Kindu abandi Bujimayi turamanuka tunyura mu mahene yatandukanye byatwaye iminsi icumi duhura n'abashefu n'abaturage aho dutanga amafaranga bakaduha inzira tugatambuka bakaduhura tukarara neza ariko umunsi twaraye muri kamiritere ahantu hitwa rwiko niwo munsi badukuyeho inka ibyo bintu biradutangaza cyane bakuyeho twabaye twicaye ku nka muri kamiritere hagati iruhande hagati ya muri femetere hadutera abantu bafite imipanga n'imihoro batema inka duhamagara abasirikare baraza barabireba batubwizeza ko bagomba guducungira umutekano ngo tubahe amafaranga turayabaha nyuma yabwo gatoya twabahaye ibihumbi mirongo itanu wasanga ni mirongo inani twari twabahaye ku manywa tubasaba ko turara aho ngaho nyuma yabwo nibwo abasirikare baje ngo baje gucunga umutekano barahava badusiga nyuma y'iminota mirongo itatu bahita bongera kandi baragaruka ariko noneho hagaruka abasirikare badutuka badutunga amatoroshi batangira gukubita inka no kuzitwara urumva nta twari tugikoze twahise twirukanka tujya mu bihuru abo bacuruzi bavuga yuko muri kino cyumweru gishize hari abandi bacuruzi bari berekeje inka mu ntara y'amanyema gukorerayo ubudandaza bw'inka nabo banyazwe inka zabo zigera ku ijana ndetse bashimutwamo n'abantu batatu bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda dore ko muri abo bacuruzi hari abari babanje gufungwa n'abasirikare bakorera muri rejima y'ibihumbi bibiri n'ijana na kane pasiteri dogo mpimuye afite umuvandimwe we washimutiwe w'amaza ajyanye inka ikindu none kuri ubu bakaba bari kubasaba ibihumbi bitanu by'amadolari kugira ngo barekure abo bantu bashimuswe abo basore bagiye amazina yabo umwe yitwaga papa bisengimana undi yitwa murama madeberi undi yitwa frederic abo bahungu bagiye bagiye ku bucuruzi baja kindu bageze kuri 20 km ibirometero mirongo ibiri na, na wamanza ba, baraterwa mu rukerera babajana barabashimutsa bari bafite inka karibu ijana mirongo itanu inka, inka, inka ziratawanyika zitakara ku musozi zimwe barazitemagura izindi barazijana ariko izindi zitakara aho ngaho kugeza ubu uyu munsi wa none dugaye tuganira ihari ni yayindi batubwiye ijambo duheruka ejo ubundi baratubwiye ngo icyo batumenyesha ko turatwereka abantu bacu bahari ngo ariko hariho umwe umurembye ngo yakubiswe ararembye cyane ngo titwokwikanga ko yapfuye umuyobozi w'aborozi muri teritwari ya fize bwana mubangire sefaniya yavuze yuko baje kurega abo basirikare kwa general de brigade rugayi david ugenzura aka karere ka gisirikare kugira ngo afunge abo basirikare bakekwaho kunyaga inka zabo ikirego dufite ni uko inka ziri mu kunyagwa zikanyagirwa iruhande rw'abasirikari ariko ntihagire igikurikiraho kandi inka ziheruka kunyagwa izo nka zaranyazwe turataka ziragenda abasirikare ntibazikurikira ngo bazigarure kugeza n'ubugingo n'ubu aho zari zirirwa ko zirarirwa imbere y'abasirikare gutya bahaye bazibona twagerageje kuvugisha ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera buvira kugira ngo bugire icyo butubwira kuri ibi birego abo baturage baje kubutura ntibyadukundira gusa muri uku kwezi ubwo umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo liyetena generale tango paul yasuraga komine ya minembwe yari yasezeranyije abaturage ko agiye gushakira amatungo n'aborozi umutekano ariko kuva uyu muyobozi yava mu minembwe hamaze kunyagwa inka zirenga magana abiri vedasite ngabo ku bw'ijwi ry'amerika uvira mu ntara y'Ikivu y'amajyepfo
abacururiza mu isoko ryo ku mupaka uhuza rubavu na goma barasaba ubuyobozi guhagarika abagicururiza ku mihanda kuko batuma iri soko rititabirwa bavuga ko hadafashwe ingamba n'abakora muri iri soko basubira mu bucuruzi bw'akajagari ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana ikibazo dufite abakiriya ni bake tukagira ibibazo by'ibihombo ariko nanone tukabiterwa n'uko mu muhanda n'ubundi harimo abasigayemo babiturukana iyo mu biturage noneho bakaza bakabicururiza mu nzu aha turi ni mu isoko mpuzamipaka risa nk'irifatanye neza neza n'umupaka muto uhuza imijyi ya rubavu na goma uzwi nka petite barriere ni isoko ry'igorofa imwe ryubatswe mu buryo bugezweho rifite ibice binyuranye byagenewe ubucuruzi butandukanye kuva ku biribwa by'ubwoko bunyuranye kugeza ku myambaro kimwe na serivisi za banki n'izivunjisha iyo urigezemo usanga bimwe mu bibanza byambaye ubusa ahandi naho hakaba hari ibicuruzwa bikeya mu kuganira n'abaricururizamo reka duhere ku bacuruza ibiribwa biganjemo abahoze bacururiza mu muhanda ubucuruzi bwacu buhagaze neza abakiriya bari kuza nubwo atari cyane ariko baragerageza bakaza ahangaha muhacururiza mungana iki ko mbona musa nk'aho muri bake cyane ni uko bamwe baba batashye ucuruza ifu na niyo wacuruzaga si icyo gihe niyo nacuruzaga none ifu wayicuruzaga mu muhanda buriya bigakunda ntabwo byabaga ari neza ariko ugacuruza bahajyagamo n'akavumbi uko mwatangiye se mukigera hano niko bikimeze ni buhoro buhoro twatangiye ndamunduzaga mbese twacyuraga ng'ijana ariko buno iyo twaranguye turagabaga ariko ntiducuruzaga ngo bishire ariko tunaracuruza twanaganiriye n'abacuruza imyambaro mu gice cyo hejuru ari nacyo gicururizwamo amafi n'inyama hakaba n'ahagenewe serivisi bigaragara ko kaka isoko ritaramenyera abakiriya ntabwo bazi nko ku munsi ubona nk'abaguzi bangahe kubera ko nyine ikibazo cy'abantu ari bakeya hari abacuruzi ariko nk'abareba bo baraza wenda hari icyizere ko ubutaha bazajya baza barebe bashima ubutaha bagaruka navuga ko ntabwo biratangira kuzana umusaruro ku ruhande rw'amafaranga wenda ko tuvuge ngo wenda twinjiza aya n'aya navuga ko nko mu minsi igihe mazemo ukwezi n'iminsi cumi n'itanu bamaze kugurisha amafaranga makeya nk'ibihumbi nka makumyabiri ku rundi ruhande ariko hari bamwe mu bafashe ibibanza byo gucururizamo ariko bacitse intege babivamo aba ni abiganjemo abacuruza ibiribwa byangirika vuba cyangwa bibora nk'uko bagenzi babo babivuga hirya hari undi hirya hari undi ariko umwanya wo hirya wa makumyabiri na gatandatu umuntu wawufashe ntabwo yigeze agaruka yaraje babona ibintu ntibiri kugenda abivamo arigendera n'ahangaha niko byagenze n'aha niko byaje hano urabona ko bashyizeho n'ibyapa by'inkoko ariko baraje bacururiza muri mwe ngo baravuga ngo ntabwo bigenda baca mu by'ukuri nta bantu barimo ni bake bake ariko bari kuza bitewe n'uko nk'abantu bacuruza amafi amafi yarabuze rero ntabwo yakora amashyiremo ibindi kandi ari mu mafi none ko iri soko riri neza neza ku mupaka unyurwaho n'abagera ku bihumbi mirongo itandatu buri munsi kandi umubare utari muto waba ari abacuruzi ni iki gituma iri soko rititabirwa uko bikwiye ngibi ibyo bamwe mu bacuruzi batekereza kuri iki kibazo n'icyaba igisubizo impamvu abenshi ntabwo bari bahamenyera hari n'abaturiye muno batarabimenya ujya kubona ukabona baraje bakavuga bati ntabwo twari tuzi yuko hano isoko ryatangiye kurema abakiriya twakababonye ariko ikibazo nawe bakiri mu muhanda nibwo hanini usanga basa n'abatubuza abakiriya kuko mu nzira usanga ari nk'isoko baramutse babaciye cyangwa se bakagabanyuka cyane mubona abakiriya baboneka nta kabuza twababona twababona icyifuzo dufite ni uko twese twakorera hamwe hano mu icyo nasaba leta uretse ko mbona cyamaze kuba ikibazo gisa nk'icyamaze kurenga ubushobozi ko nabonye ari kigali kihaba ariko badufasha bakagabanya akajagari mu muhanda abantu bacuruza mu ntoki ko nk'iyo uri mu isantere hano mu mujyi ukajya nko kwa rujende uzagenda nawe uzabibona kuri urabamba kuri unama usanga rwose amapataro meza ya mangaze cyangwa se na viyeti n'ibintu abantu niho bajya kuyagurira kandi twebwe hano nubwo tutaratangira gutanga imisoro ariko tuzanabarirwa kuko tuzakorera mu isoko rya leta rikeneye kwinjiza noneho ugasanga abantu bacururiza hanze bo bifitiye uwo mudendezo kuba nta muntu ubabaza imisoro ni ikibazo rero gikomeye ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko imyanya yo muri iri soko yongeye gutangwa binyuze muri tombora kandi ko abayihawe basabwe guhita batangira kuyikoresha bwana gilbert habyarimana ni umuyobozi w'aka karere abantu bamaze gutoranywa binjiye mu isoko ubu ririmo rirakora ngira ngo mu cyumweru gishize ryari rigeze ku kigero cya mirongo inani na gatanu ku ijana dutekereza ko ubu ngubu byanahindutse bikaba birigeze hejuru icyo twavuga ni uko twongera gukangurira buri muturage guharanira gukora ubucuruzi buciye mu buryo dufatanya twese kurwanya ubucuruzi bukozwe mu kajagari cyane cyane abacururiza mu nzira no hasi hirya no hino mu mihanda kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo biba byubatswe bikorerwemo kandi bikorerwemo mu buryo bunoze abakorera muri iri soko bavuga ko hari bimwe mu bicuruzwa bikenerwa cyane n'abanyekongo umunsi ku wundi birimo nk'itomati amashu n'ibijumba bitaragera muri iri soko bikaba n'indi mpamvu ituma barirengaho bakajya kubishakira kure ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi gushize minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yahaye akarere ka rubavu icyumweru kimwe ngo kabe kakemuye ibibazo bituma iri soko ridakoreshwa uko bikwiye abarikoreramo ariko basanga kuryitabira bizakomeza kugorana mu gihe abacururiza mu muhanda bakomeza gukora bidegembya ikibazo nacyo kitoroshye gukemuzwa ingamba zanditse neza ku mpapuro gusa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi abahinzi b'imboga n'amatomati bavuga ko muri iyi minsi bakorera mu gihombo ku musaruro wabo utera neza iyo babuze isoko y'ibyo bahinze bihita bibaborana kuko batagira aho babibika ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana kurima imboga canke amatomati eka ibintu vyose bibora iyo bimaze imisi nakazi katoroshe nk'uko abarimyi bavyivugira uno mugabo arimo imboga amenyesha ko iyo abaguzi babonetse inyungu iheze ikagaragara ariko babuze kuko izo mboga zitabikika ahakura agahombo kanini nk'uko biri imbere muri ino minsi ingorane dufise urabona bashobora kuzirima hema ukazishora ukaburira isoko kugira kubera ata amafaranga tuvuge zifise neza uwo mwaka iyo zibaye nyinshi ca tubura isoko kubera zabaye nyinshi kubera uca bavuga ngo zabaye nyinshi cane gahomba basi nabi imbere hamwe zitabikika ca zitangura kubura n'ingoga tuvuge kare na kare umuntu araronka akarusho arabye inguvu yashizemwo n'umutayi yakoresheje ariko ubu uyu mwaka kubera zabaye nyinshi umwimbu wabaye umwimbu ubu mwaka ari ubuhombe burebure cane uno mukenyezi nawe arimo itomati atakambira leta ngo ibaronse ububiko kuko iyo bazishoye bakabura abazigura zirabora bagasanga barimiye gusesa aremeza ariko ko ico gitegwa kirimo amafaranga iyi soko iramutse ibonetse turarima izo tomate zikaduhombera kubera tubura isoko tuzishoreramo zikadupfana zikabora tukabura n'ukuntu tuzibika kubera dufise garante ntoya kugira ngo zimare iminsi ntizishobora kumara iminsi kubera ta firigo tuba dufise ngo zigumemo icyo cyamwa kwese turakirima kandi kikaduhombera kubera tubura ububiko n'aho tuzidandariza mu myaka iheze twararonka isoko turimye ariko ubu ngubu nta soko ihari turonse aho tuzibika tukaronka n'aho tuzidandariza isoko tukayironka ntabwo zodupfana kandi twokunguka kuko itomate ni icyamwa bakunda cyane mu gihe abo barima itomati n'imboga bafise ikibazo cyo kubika umwimbu wabo abarima ibiharage ibigori n'isoya bamenyesha ko iyo ngorane atayo bafise unahurikiye mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'ivyo bitegwa amenyesha ko iyo igiciro kiri hasi umwimbu wabo baba barawubitse mu bigega rusange igiciro caduga bagaheza bagashora twe guhera mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri aho duherereye hariho ibigega n'ubu kandi birahari ndetse rero tukabandanya turima twongera tubitsa nk'ubu uje nk'iwacu usanga ibigega bimeze neza turindire yuko agaciro kazamuka ariko imbere yaho umwenegihugu arakenera amahera ni ukuvuga abahurikiye mu mashyirahamwe mu makoperative koperative irakora ibishoboka byose ikaba iragurana umwenegihugu uburyo akoresha canke ikaka ingurane mu mabanki mu runani rw'abagwizatunga n'abanyamahinguriro icyo kibazo c'abarimyi babura aho babika umwimbu wabo kirabaraje ishinga deni nshimirimana umunyamabanga mukuru w'urwo runani amenyesha ko hakibuza abanyamitahe boza baragura ivyo vyimburwa bipfa n'ingoga ariko nabo bakaronswa amategeko aborohereza mu kazi kabo abarundi bobo baragwiza umwimbu uko babishoboye mugabo hateza kuba icyo twita mu gifaransa chaine de valeur ni ukuvuga kuva ku murimyi akimbura gushika mu ihinguriro bigashorwa no hanze ikibazo rero aho kiri harabuza abanyamitahe bagura uwo mwimbu bakawuhingura kugira iyo ubihinguye ibyo bintu bica bibikika nagira ntonye nk'akarorero igihe nyiritomati inyanya haba uzigura ngo azihingure umurimyi zica zimuborerako zimuboreye ko umwaka ukurikira acaheba kurima icyo kibazo shambure federale dokomerese dendisiri y'uburundi yonyine nte ibishobora ariko ni uko na ca kigo apikijejwe kugira amategeko meza dukwiye gusubiramo kugira abantu bariko bakora amahinguriro babahe uturusho tuboneka abarundi babone ko bobijamwo rwose denis shimirimana yizera ko mu minsi iri imbere hazoboneka amahinguriro ahingura ivyo vyimburwa maze bigashorwa hanze y'uburundi bifise agaciro gafadika muri icyo gihe umurimyi nawe azoharonkera akoyoko aheza abone kwitaho ibitegwa vyiwe desire imana kigali ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
amashyirahamwe yigenga yahunze uburundi yinjiye mu rugaga mpuzamahanga rwitwa muvuma turunora paje rufite umugambi wo guharanira guhererekanya ubutegetsi binyuze mu nzira ya demokarasi muri afurika rukorera mu bihugu icyenda bitandukanye bya afurika ukuriye urwo rugaga mu burundi ni metre janvier bigirimana aherutse kuganira na mugenzi wacu thomas kamirindi amusobanurira icyo urwo rugaga rukora tunora paje ndayivuze mu ncamake novuga yuko ari urunani rw'amashyirahamwe y'abadahanira ibyicaro bya politike bahurikiye mu bihugu bya afurika ariko irimwo n'abasanzwe bari mu byo bita diaspora ni kuvuga amashyirahamwe y'abanyafurika baba mu bindi bihugu byo ku isi mu yindi migabane y'isi cyane cyane uno munsi abarimwo bakorana n'inani zo mu bihugu bya afurika cyenda mwamaze kuvuga ni abasanzwe bari muri diaspora y'i burayi mu bihugu by'i burayi ni kuvuga abanyafurika bose basanzwe baba mu bihugu bya burayi usanga hari amashyirahamwe barimwo ayo mashyirahamwe rero turakorana kugira ngo turabe yuko uno munsi ibya demokarasi muri afurika byogenda bitera imbere kuko turacyari inyuma ugasanga kandi biraza n'imyanya myinshi aho rero uburundi hoho bikaba nuvuga ni ku buryo budasanzwe kuko dufite ibibazo bya demokarasi bihambaye cya cyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kumbe nkataza kubigaruka ko ikindi ariko noca mvuga ni uko turunora paje si umugambwe wa politike kandi dukora politike nibyo turaharanira uburenganzira mu bya politike kuko ntawe uvuga demokarasi atavuze politike ariko turatandukanye n'imiryango ya politike kuko tuba dukeneye kuja mu butegetsi gusubirira abategetsi kanaka mwebwe ntabwo abanyagihugu bamwe na bamwe ba afurika bashobora kuvuga ngo muri ibikoresho by'abazungu oya aha namba ntituri ibikoresho by'abazungu kuko izo nani ziri mu bihugu bitandukanye bya afurika n'abanyafurika ubwabo bagiye hamwe baravuga bati kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere eh, mu bisata bitandukanye eh, ni ngombwa yuko ibijyanye no gutunganya ubutegetsi ibijyanye n'inzira za demokarasi zigenda zubahirizwa eh, kugira ngo abanyagihugu eh, bashobore kwitorera inkozi zabo mu myidegemvyo eh, maze abo batoye bamenye yuko ari intumwa z'abanyagihugu baba batoye ibyo rero nibaza yuko ari inyota eh, nk'urwaruka rwo muri afurika dusanzwe dufite cyane eh, kwibaza yuko byoba ari abazungu babidutuma eh, byose nibaza yuko byoba eh, ari byo eh, kanatsinda ibibazo ubwacu nk'abanyafurika eh, nitwe bihanze iyo hari ibibazo bya demokarasi abanyafurika urwaruka rw'abanyafurika eh, nitwe tugira ingorane eh, mugabo eh, ku bihugu usanga demokarasi iriko iragenda itera imbere usanga n'ibyo bihugu kenshi eh, bigira ituze bakaba mu mahoro abanyagihugu bakidegembya eh, maze bakaja ku bikorwa by'iterambere amashyirahamwe y'abarundi ari muri muri uru runani ni ayahe Eh, nk'uko nari namaze kubivuga uru runani tunora paje rwatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko amashyirahamwe y'u Burundi yagiye kwinjiramwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, aho rero eh, tu- ayo mashyirahamwe acinjiramwo yi- yi- eh, yari amashyirahamwe yari agize urunani twise muvuma hari twaziye manda Eh, rwari urunani rw'amashyirahamwe ahanira eh, kubahiriza amategeko mu Burundi cyane cyane dufatiye ku ibwizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha eh, kuko byari byasenyuwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza Eh, icyo gihe rero eh, urwo runani rwinjiye muri uwo muhari mpuzamakungu eh, kugira ngo rufatikanye n'abandi banyafurika eh, mu kwiga mu guca hirya no hino ibibazo bijanye na demokarasi eh, kugira ngo tubandanye dutanga intererano uno munsi rero urwo runani rwo rwatanguye kwinjiramwo ariko uno munsi hariho n'ayandi mashyirahamwe ariko arinjiramwo cyane cyane amashyirahamwe eh, y'abandi eh, usanga baharanira iby'agateka mu ishuri rya demokarasi canke iby'intwari ibereye Eh, kandi ikindi naco eh, urwo runani rutandukaniye n'izindi nani tumaze kubona eh, ni uko abantu ku giti cabo nabo bafise uburenganzira bwo kwinjira eh, muri urwo runani tunura paje nk'abigisha ba kaminuza eh, aba bahanzi usanga eh, ba- ba- bari mu by'umuziki canke bafise ibindi bakora eh, bituma eh, bashobora guha inyigisho runaka abanyagihugu eh, abo bose baba bafise intererano bashobora gutanga Eh, ni ukuvuga yuko harimwo eh, bishasha ku bijanye n'ukuntu inani zahora zikora Eh, kenshi dusanga amashyirahamwe yonyine ashobora kujamwo ariko n'abantu ku giti cabo baba bafise intererano muri ivyo urunani tunura paje ruba ruko rurakora eh, n'ab'imiryango iba yuguruye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na ndikumana mbereye mu gihugu cya tanzania mu gisagara cya dar es salaam uri umurundi ariko Eh, ndi umurundi ndi umurundi neza cyane ndi umurundi kabisa nagomba kuvuga kubaza uyu mutumire wacu metre bigirimana diaspora na- nabona ko mu burundi nkahongera nkamubaza nti mu burundi mubona irasoboka ko muna mu burundi eh, ubutegetsi kenshi buba bufisanzwe bufise eh, ingorane zifatiye ku migambwe kenshi na kenshi ugasanga imigambwe yacu yabaye myinshi ugasanga ubutegetsi nabwo ku migambwe busanzwe bufise bukorana nabo bagomba kubakumira bamaze kubakumira bakaca haba itoteza ry'abajya abantu batavuga rumwe hamaze kuba iryo toteza ukaja usanga benshi barafungwa abandi baricwa inyuma y'icyo kintu kiriko kiraba ukaba usanga ubutegetsi bwamaze kwirunda ko riri ryinshi byerekeye amabi afatiye ku gitsina ubwicanyi bufatiye ku bata- ku bo batavuga rumwe inyuruzwa ry'abantu Ha- nico- niyo mpamvu ituma ah, ubutegetsi bu- eh, buba busanzwe buri ku buri- bufite puwari uwo mwanya budashobora kuva ku butegetsi none agomba mbaze uwo mutumire wacu abona aya mashyirahamwe ya diaspora yo muri afurika azoshobora kugondoza leta z'uburundi cyane cyane leta y'uburundi kugira ngo ishobore kuganira n'abo batavugamo cyane ishobore kuja ku murongo y'abo batavuga rumwe kugira ngo mu burundi hashobore kuboneka amahoro Eh, murakoze ndikumana ikibazo abajije n'ikibazo gihambaye kinatuma twinjira mu ido n'ido eh, ku buryo bw'umwihariko ku bijanye n'ibibazo bya demokarasi biri mu burundi Eh, nk'uko abivuze eh, nawe tutoja kure kuva ubutegetsi buri mu burundi bwa cndfdd bushikiriye eh, ubutwara igihugu mu bihumbi bibiri na gatanu Eh, haragiye haribonekeza utunenge twinshi mu bijanye no gusarikanya ubutegetsi n'abandi mu bijanye no kubahiriza amategeko mu bijanye eh, no kubahiriza uburenganzira bw'abarundi n'ibindi uno munsi rero byagiye byunyuka cyane cyane kuva mu bibiri na cumi na gatanu aho uramutse igihugu uno munsi petero nkuru nziza yafata ingingo itandukanye n'amategeko mu kugomba gutwara ikingo cya gatatu ibyo bikaba byari bitandukanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi na cyane cyane amasezerano y'iyarusha iryo bwirizwa shingiro risanzwe rikomoka ko ibyo rero bikaba byatumye haba induru haba abantu bicwa haba abantu bangazwa ku buryo uno munsi abantu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi abatari bake basigaye bari hanze y'igihugu badafite uburenganzira bwo kujya guhiganwa mu bya politiki nubwo havugwa yuko umwaka uzaha hazotegurwa amatora ibyo rero bikaba byatumye bidusubiza inyuma cyane hambavu y'ibyo haribonekeza ibibazo bihambaye bijyanye n'inge n'ubutegetsi bwa sendegide buriko buratwara igihugu kuko dufatiye ku njyana ubundi bwagiye buracamo hariho umuti wari wavuguswe iyo ari wari umuti uvuga yuko abantu bateza gusangira ubutegetsi baba abafite imigambwe mito mito baba abatari mu migambwe baba abari mu bwoko kanaka shanke ibindi uno munsi rero turabona yuko hariho umugambwe wiganje twasubiye ku ndwaro isa nk'iy'umugambwe umwe ibyo bita parti unique de fait mu gifaransa mu mategeko biremewe yuko imigambwe ikora ari myinshi ariko turahabye ingendo y'ubutegetsi buhari baramaze kwirukana iyindi migambo yose yoshobora guhiganwa n'uwo mugambwe tugaca tubona rero uno munsi turi mu bibazo bidasanzwe mu bijyanye na demokarasi mu bijyanye na kazoza k'abarundi kuko byarasubije inyuma igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu niko se metere yabajije ati yego yabajije ati ko muri hanze muzashobora kugondoza ubutegetsi gute ni ikibazo cyiza cyane twebwe uno munsi nk'abarundi turi hanze ariko turakorana n'abari n'abari mu gihugu kuko uno munsi ingorane dufise nk'abarundi baba bari mu gihugu hagati baba bari hanze y'igihugu dutegerezwa gukora ibishoboka byose tukereka amakungu y'uko ibintu mu burundi bitera bihangara y'uko ubutegetsi buhari budashobora kuzanira amahoro uburundi kandi bushobora no gukwega akarambaraye mu karere kose ari cyo gituma izo ngufu tuzishyize hamwe n'abarundi bose basanzwe bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu tugatakamba n'amakungu akadufasha ibyo ashoboye kuko uruhara runini rw'abarundi twibaza yuko biteye bitebuke iyi ngendo y'uko abategetsi bafata igihugu bakakigira nk'agatongo kabo bakica aho bashatse amatungo y'igihugu asahugwa ntibabe bagitwarira abarundi bose iyi twafata yuko ari nk'ingwano bari kwagwana n'abarundi bose twibaza yuko akaguru k'abategetsi uno munsi bari mu burundi rero bashobora kuzosimba ingwano baba bari kwagwana n'abarundi bose mwe n'izo ngwano zihera mwe n'ako kagwi gataye kakomoka twibaza rero yuko uno munsi batikubisa agashi ngo bemere yuko uburundi ari bw'abarundi bose ibyo bazokwega twibaza ko bamaze kwegera abarundi ariko nabo nyine kumbure mu minsi bazosanga barikwegeye kuko ingwano yo kurwanya abarundi kutoteza abarundi kubafata nk'uko ari abantu ata kintu bashoboye yuko abantu bazoguma banumye yuko bashyira mu bwoba mu bukene mu bwicanyi n'ibindi izi ni ingendo mbi cyane kenshi zituma mwene ubwo butegetsi bukeba bugata bukomoka kandi ubu rero turabufise n'akarorero gaheruka kuba muri sudani muri za algeria n'ahandi byarerekanye yuko abarundi na kuba abanyagihugu iyo batoterwa cyane biramara igihe niko birababaza bituma haba ingaruka mbi nyinshi cyane ariko biteye bitebuke mwe nibyo bituma mwe n'ubwo butegetsi bubi butera bukomoka noneho duhe n'ijambo na serge ndi muri bujumbura rirare aba bantu bahunze bava mu burundi iyo navuga ko ata demokarasi bakunda urabye ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ngaha mu burundi biraboneka neza ko batashaka ko hari amatora aba urumva bagiye rero muri urwo runani nibemere byinshi navuga nibemere basaba imbabazi basaba imbabazi iyi leta ihari basaba imbabazi hanyuma bagaruke mu gihugu bakore politiki nk'abandi mugabo niba bakiri muri ibyo bavuga ngo igisirikare ngo cyaratoteze abantu ngo muri bibiri na cumi na gatanu iyo ni mu mpembwe ko baratakubiri na demokarasi uwo ni metere nako uwo ni umukunzi w'ijwi ry'amerika wabazaga metere janvier bigirimana uhagarariye wo mu rugaga mpuzamahanga rwitwa muvuma turuno lapaje ni urugaga rufite umugambi wo guharanira guhererekanya ubutegetsi binyuze mu nzira ya demokarasi muri afurika yaganiraga na mugenzi wacu thomas kamirende
iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri jo wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasil gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire wikendi nziza